waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Gareen marsariitii hawaasaa kan feesbuukii ijoollee naqamtee jedhamuun dabtaraaf qalama barattootaa harka qalleeyyii magaalaa naqamteef deeggarsi taasifamee jira. Qindeessaan garichaa gara fuula duraattis deeggarsi barattootaa harka qalleeyyii kun akka itti fufu katumsan ta'uu ibsanii jiru. Sagantaa kanaan barattoonni kuma tokkoof dhibbi shan akka deeggeraman himanii meeshaaleen barnootaa jedhamanis bulchiinsa magaalaa qaqqabuu dubbatanii jiru. Oduma walqabateen dargaggoo Jiininuus Fiqaaduu barattoota harka qalleeyyii digdama deeggeruudhaan barsiisaa akka ture dubbata. Jiininuus bara kanas hiriyootaaf namoota kaayyoo isaa deeggeran waliin ta'uudhaan barattoota dhibba tokkoof digdamaaf meeshaalee barnootaa guutuu dhiyeessuuf akka tattaafataa jiru raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera. Naakoor Malkaatu gabaase.
Obbo Lalisaa Maanu'eel hojjetaa dhaabbata miti mootummaa tokko yommuu ta'an qindeessaa garee marsariitii hawaasaa feesbuukii ijoollee naqamtee jedhamuuti dhimmoota garaa garaa irratti yaada waliif qooduun alatti haala ittiin gara hojii barattoota harka qalleeyyii magaalichaa deeggaruutti seenan raadiyoo sagalee ameerikaatti himanii jiru namoota garee kanatti miseensa ta'an biyya alaa fi keessaa jiraatan hiriyootaa fi namoota hojii tolooltummaa kana deeggaruu fedhan irraa birrii kuma dhibbaa afuriif kuma digdama walitti qabuudhaan barataa tokkoof barullee darzana tokko kaayyoo jedhu galmaan gahuudhaaf tattaafachuu. isaanii himanii jiru.
Feesbuukii kana jalqaba gaafa banne ijoolleen dur wajjin guddanne bakka itti yaada durii wal jijjiirru namooti gargar banne lafatti wal argine dhimmuma hawaasummaa darban irratti taphannu jennee uumne jalqaba edda ijoolleen wajjin guddanne wal bira jiraanne maaliif naannoo itti guddanne kana itti dhalanne gargaaruuf hin hojjennu kan jedhu yaada kaasne karaa marsariitii hawaasaa kana barreessinee ijoollee harka qalleeyyii. deeggarraa dabtara binnaaf jennee haasofne kanaanis milkoofnee naannoo qarshii kuma dhibba afurii fi kuma digdamaa walitti qabne barataa kuma tokkoof dabtara abbaa shantamaa darzana tokko dabtara baallee dhibbaa afur qalama torbaaf irsaasii ja'a barataa tokkoof jennee paakeejii kana waaqayyoos nu gargaaree milkoofnee barataa kuma tokkoof dhibba shaniif kan ta'u paakeejii kana sassaabneerra.
Bakka barbaadame barattoota harka qalleeyyii ta'an bira dhaqqabuusaa haala kamiin mirkaneeffattu?
Itti gaafatamtoota manneetii barumsaa kudha tokkoon isaanii wajjin haasofne ijoollee harka qalleeyyii daftara bitachuu hin dandeenye addaan nu baasaa jennee gaafanne amma humna keenyaa gargaarraa haala rakkina isaaniin tartiibaan nu ka'aatii jennee gaafanne namoota gargaarsa dhufan hundumaaf akka caasaa mootummaatti waajjirri dhimma dubartootaaf daa'immanii immoo ijoollee akkanatti rakkatan liistii godhee gargaarsa nama kennuuf qopheessee jira kan jedhu dhageenye. Kanaaf wanti kun sirrii ta'uusaa addaan baafachuuf liistii barsiisotaaf liistii waajjira dhimma dubartiif daa'immanii lamaan isaanii wal bira qabnee ilaalle so'achi keessaa lamaan isaanii piraayoriitiidha warra jedhan addaan baasanii akka kanatti fudhanne. Kuma irratti kan nu galaa dhufe ijoolleen atuu barachuu barbaadanii mana barumsaa hin geenye karaa mana barumsaa addaan bahuu hin danda'anii safaruma keessatti ijoolleen hafanis jiru kan jedhuun maaltu nu gargaara kan jedhu gaafa laallu afooshaa yookaan iddiriin naannoo sana jiran jiru isaan keessaas namooti baay'ee harka qalleeyyii mana barumsaa dhaban jedhanii safara keessatti jiran addaan baasan akka nuu kennan goone isaanis akka isaan keessatti hirmaatan goone irra mana barumsaa akka jalqabanii jechuudha.
Meeshaalee deeggarsa barattoota harka qalleeyyii kana kan harkaa fuudhan itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalichaa obbo Firdiisaa Gammadaa haala raabsaa isaa ilaalchisee waan jedhan qabu.
Namoonni harka qalleessa daftara bitachuu hin dandeenye namoonni of hin dandeenye duubaa kaasee namoonni karaa mana barumsaa. karaa gandaa dhimma dubartiif daa'immanii karaa jechuudha mana barumsaa sagalliin gaggeeffame namoonni of hin dandeenye hin beekamu akkaataa kanaatiin of eeggannoodhaan mana barumsaa waliin ta'uudhaan inni dargaggoofi inni dubartiif daa'immanii waliin ta'anii qindaa'anii namoota calalamanii harkaa qabnu akkattiin harkaan ga'anidha jechuudha kan harkaa fuudhu.
Barattoota mana barumsaa meeqa keessa jiraniif kan nama raabsamuudhaaf yaadamee jiru?
Mana barumsaa kudha tokko.
Hanga yoomitti raabsama jedhamee eegama?
Tufufees jira yeroo tokko duwwaasiin kan xumuramu miti kan biraas dabalataan nu harkatti kennaniiru harka barattoota ga'uun guyyaan qabamee jira jechuudha.
Gara fuulduraatti illee waan hojjechuuf yaadan dubbatanii jiru obbo Lalisaan.
Amma waggaa kanaaf rakkoo meeshaalee barnootaa hin qabaatan jennee yaadna ijoolleen kun garuu ijoollee kana keessaa immoo haalaan baay'ee kan rakkatan jiru amma barsiisota wajjin gaafa haasofnu akkuma ijoollee keenyaatti nama tokko tokkollee yoo qabanne unifoormii bituu waan isaan nyaatan waan akkasii haala ittiin gargaarru haasofna jennee shaawariitii tokko godhannee dhufne irraa waggaama kanaaf iyyuu lammaffaa ijoolleen durbaa laguu isaanii yookaan menstruation gaafa dhufu menstrual pad yookaan boodasii illee argachuu hin dandeenye jiru sababa kanaaf torban tokko amma wanti sun dhufutti mana barumsaa hafuu barsiisoti immoo qarshii walitti buusaniin ijoolleen bitaniif illee jiru isaan immoo yooma qabatanii dhufan illee bakka itti jijjiirratan hin qaban kan jedhu waan baay'ee nama rifaassisu barsiisotarraa dhageenyeerraa pireezarii barsiisotarra jirus sababa argineef ijoollee durbaa kanas addaan baasnee haalattiin bakka isaan paadii kanatti jijjiirratan mana fincaanii qulqullaa'aa ta'ee jijjiirratanii dhiqatanii mana barumsaatti deebi'uu danda'anii akkanumas immoo dhaabbataadhaan menstrual paadii kana haala ittiin bituu dandeenyu irratti mari'achaa jirra.
Kanaan duras hospitaala ispeeshaalaayizii naqamteef qindeessummaa garee kanaan deeggarsi uffata dhibamtootaa garaagaraa yoo taasifamu meeshaan wal'aansaa adda addaa konteenara tokko ta'u akka Ameerikaatii gara hospitaalichaa dhufu gumaacha guddaa baachuu himanii jiru. Hojii hospitaalicha babal'isuu fi tajaajila isaaf fooyyessuu gama mootummaa naannoo federaalaan taasifamuuf jirus akka hordofaa jiran kan dubbatan obbo Lalisaan oduma wal qabatuun dargaggoo Jineenius Fiqaaduu ogummaan isaa faarmaasitii yommuu ta'u yuunivarsiitii Wallaggaatti illee barsiisaadha. Barattoota harka qalleeyyii ta'an digdama. Gargaaree barsiisaa turuusaa dubbata.
Ijoollee abbaa afaadha hin qabne ijoollee digdaman qaba ture. Ijoollee abbaa afaadha hin qabne kun daa'imman dabalatee barattoota kolleejjii fi yuunivarsiitii jimmaarraa baratan turanii. Hojiin hojjetamu kun barattoota kanaaf hunduma isaa waan danda'an uffata isaanii daftara isaanii hin danda'a ture. Namoonni tokko tokko nu gargaaru. Lammaffaa kana kopheellee qulqulleessine yeroo ijoollee kana gargaaru jira. Sadaffaa immoo namoota dhuunfaa doktoroota hospitaala keessa jiranii namoota bakka adda addaa jiran akka nu deeggaraniif deemnee gaafannaa. Bakkees deemnee gaafannaa haala kanaatiin ijoollee digdaman ta'u waggaa lamaaf deeggaraa tureera. Waan qabeenya qabaanneen nama gargaara ta'u hin taane tokko nama ta'uun keenya akka nama nu gargaaru godha. Lammaffaa immoo waama nu galeef waanuma qabnurraa sheerii gochuun keenya hin gaha malee nu beekos qabeenya hin qabu warri nu gargaaranis qabeenya qabaatan yoo taane haala kanaatiin ijoollee as keessaa lagga yuunivarsiitii keessaa eebbifamanisi warra suufiifaa dhabanii gatii daftaraa warra dhabanii wannoon akkas akkasii argaa dandeenye barattoota shan jahaas immoo barsiifnaan.
Barattoota inni gargaaree barsiisaa ture keessaa barattuun shuumee ishee tokko Jineenus bakka haadhaa fi abbaanaaf bu'ee jechuun dubbatti.
Ani yeroo ajjeeru qaban mana barumsaa deemee bakka waan tokko nama gargaarsu hin qabu. Abbaa isaadhaaf hin qabu. Nama namaan abbaa isaati kun irraa deemee akkuma tasaa waan hundi ni gargaaree bakka achi turee sadarkaa kana ga'een naani isin hin qabnaare bakka sadarkaa galuu irra jiru ga'eera wanta itti baratudha jechuudha.
Bara meeqa kun?
Beekuma lamaaf sagalii kaasee amma irratti namni kun na biraa namni baay'ee na gargaara. Qarshii kan nu bukkee dhaabataa bakka nyaata keenyaa bakka wanta bunallee buna dhunnu jechuudha. Amma isheetti kan nu bukkee dhaabatu. Anaaf akka kootti abbaa koofaa dhaqoona.
Barataan kan biraa shallama jedhamu ammoo obboleessaa hangafaa naaf ta'ee erga jedheen booda gochaan Jineenus anis gara fuulduraatti namoota biroo akkan gargaaruuf na kakaaseera jedha.
Ammani jimmatti baradha. Guggaara uffata. Barattoota deeggaraa turan hundumaanii nama dhadhaabachaa turan. Amma ammaatti. Yeroo baay'ee maallaqa baay'ee naa ergaa turan. Namooti bakka barumsa isaanii addaan kutanii kaffaltiifaa dhabanii baay'ee kan garatti bahan. Walaanaan baay'ee biraan barumsa isaanii akka isaan xumuraniif hin deeggaranii ho'aa jechuudha. Aaffii guddaa waaqayyoo kenne galee nama dha. Boonisuun illee darbee dhaloota kana dudduuba dhufu akkuma koo rakkatee kan baratu kan waan ittiin baratu dhabee kanaadhaaf abbaan qabne nama isa deeggaru hin qabne gaafa argamu akkuma na deeggaruuf illee mul'ata akkasii akkas keessa kootti qabaadhu waaqayyoon keessa kaa'eera karaa nama kanaa deemama.
Gara fuulduraatti dhaabbata tola ooltummaa dhalootni dhalootaaf jedhu hundeessuudhaaf tattaaffachaa jiraachuu himuun bara barnootaa itti aanutti barattoota harka qalleeyyii magaalaa naqamtee dhibbaaf digdama ta'aniif barullee fi qalama bituudhaaf hiriyoota isaa waliin hojjetaa jiraachuu himee jira Jineenus.
Barattoota dhibba tokkoof digdamaa fi dabtara isaanii qalama isaanii waan hunduma isaanii boorsaa isaanii binna jennee hojii galleerra mana sirreessaa keessa jiranii barumsa barachaa jiraniif barattoota shantamaaf warra bakkee immoo naannoo barattoota torbaatamaa fi namoota mana sirreessaa keessaa barattoonni mana mukaa namoonni mana sirreessaa galan ogummaatti bakkatti baratan manni sibiilaas manni mukaa jira isaaniif immoo fuullee ijatti godhatanii mana mukaattiin hojjetanii fi akkasumas immoo uffata isaanii kan isaan barbaachisu achiisis namoota digdama tokkoof bituu hojiirra jirra. Barattoota duwwaa otoo hin taane nama daa'imman isaanii warratti kennaa sababa eech ayiviitiin ijoollee abbaa haadha hin qabne kanaafis godha irraa cabbii jalqabni ol guddisuu barattoota yuunivarsiitii jiranis deeggaru umuriin isaanii jalaa deemee namoota gargaarsa hin qabneef haa ta'u mana ijaaruu haa ta'u uummatas kakaafne risoorsii qabnuun waan dargaggootas kakaafne karaa bal'aa ta'een amma lafarra jiraannutti waan gaarii tokko goone dabarraa kan jedhu keessa jiru.
Nama gargaaruuf nama ta'uu qofti gahaadhaa kan jedhu dargaggoon kun gammachuun inni hojii gaarii kanarraa argatu guddaa ta'uu hima. gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf naa kormalkaa amburraa.